iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwabonye butandukana ni thomas kamirindo ubasuhuza mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda mutwumvire kuri radiyo ijwi riyobora fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda guhera kuri iyi saha kugera saa moya ku isaha ya uganda amakuru ni ingamba zo gukumira virusi ya korona mu burundi uno munsi mu ntumbero yo kuguma dukinga eh, dukingira n'abenegihugu eh, twafashe ingingo y'uko abava muri uniyo europeyene bose nabo nyene tuzoca tubashira en karantene ivyo rero vyerekeye abavuye muri ibihugu vya buraya eka n'uwoba yarahaciye dr tadendi kumana ni minisitiri w'ubuzima w'u burundi virusi ya korona kandi itumye inama y'abakuru b'ibihugu bya ease isubikwa mu gihe kitagenwe ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari amakuru yo mu biyaga bigari ariko nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana aloyi waramutse neza maramutse thomas tuyahereye mu yavugwa muri afurika umuhari w'iterabwoba wa al shabab utangaza ko wigaruriye igisagara ca dif kiri ku rubibe somaliya ihana na kenya kandi ko wagavye ibitero bine ku basirikare b'u burundi bo mu nteko za amisome nk'uko biri ku rubuga rwa interinete rwitwa site intelligence group uwo muhari ushikiriza ko ibitero ugaba al-shababu yashikirije ko ivyo bitero vyabaye muri uku kwezi kwa gatatu hagati y'amatariki ya gatanu na cumi n'imwe al-shababu ishikiriza ko muri urwo rukurikirane rw'ivyo bitero abasirikare babiri b'abarundi bo mu nteko za amisome zagiye kubungabunga amahoro muri somaliya baguye- bafuye uwundi umwe arakomereka abo basirikare bari mu gisagara ca mahadeyi kiri mu ntara ya shabele mu bumanuko bwa somaliya nk'uko al shababu ibivuga gushika ubu yaba leta ya somaliya canke umugwi wa amisome nta n'umwe aragira ico avuze kuri aya makuru yashikirijwe na al shababu ngo avyemeze canke abihakane muri sudani y'ubumanuko perezida salvakire yarashize ahabona leta nshasha ejo ku munsi wa kane leta y'ubumwe yashinze afatanije n'icegera ciwe rieke mashare mu ntumbero yo kugarukana amahoro muri ico gihugu itegeko rigena abashikiranganje mirongo itatu na bane n'ivyegera vyabo cumi ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu iyi leta itangajwe inyuma y'ibiganiro vyamaze indwi zishika zitatu hagati ya Salva Kiir hamwe na Riek Machar bubaye ubwa gatatu abo bagabo basangiye basangiye ubutegetsi umwe mu kibanza ca perezida uwundi cegera ciwe kuva ico gihugu cikukira kuri Sudani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe indege z'intambara za leta z'ubumwe za amerika zarateye ibibanza by'abarwanyi bafashwe mu mugongo na irani mu gihugu ca irake ivyo bitero vy'indege vyo- vyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uyu wa gatanu vyagabwe mu bibanza bitanu vy'umuhari kataibe ezbora bibikwamwo ibirwanisho bibaye inyuma yaho ejo ku munsi wa kane umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe kwivuna abansi mark esper ashikirije ko uburyo bwose bwashizwe ku meza kugira bihore igitero cyahitanye abasirikare ba amerika babiri ku munsi wa gatatu amerika ivuga ko ico gitero c'amarokete cagabwe ku ikambi y'abasirikare mvamakungu yari irahitwa taji mu buraruko bwa bagdade cakozwe n'abarwanyi bafashwe mu mugongo n'igihugu ca irani abategetsi b'ibihugu vya buraya bararakariye perezida donald trump kubona yarafashe ingingo ibuza indege ziva ku mugabane wa buraya kwinjira muri amerika atabanje kubagisha inama ursula von der leyen umukuru wa komiseri w'umuryango uh, w'ubumwe bwa buraya na charles michel perezida w'akanama ka buraya babishikirije ejo ku munsi wa kane iyo ngingo ya trump ibuza indege ziva mu bihugu mirongo ibiri na bitandatu vya buraya zinjira muri amerika mu kiringo cy'iminsi mirongo itatu kuva kuri uyu munsi wa gatanu amerika imaze kugaragaramwo abantu barenga igihumbi n'amajana atatu bamaze kwandura umugera wa korona kuri mirongo itatu n'umunani bamaze gupfa ariko ibiharuro biguma bihindagurika perezida trump anegura abanyamerika kuba babangamiwe cyane na korona kuko baretse abanduye bava mu bushinwa baravogera umugabane wabo igihugu cya leta z'ubumwe za amerika nticiteguye guhagarika amasezerano cumvikanye n'abatalibani muri afghanistan ariko umujenerali arongoye abasirikare ba amerika muri ako karere avuga ko hari ibimenyetso ko ayo masezerano ashobora gutosekara general kenneth mackenzie yabishikirije abashinga amateka ba amerika ejo ku munsi wa kane avuga ko ibitero by'abatalibani muri afghanistan bibangamiye ayo masezerano ayo masezerano yatewe ko imikono idoha muri katari mu kwezi kwa kabiri asaba ko abasirikare bose ba amerika n'urunani mvamakungu bazoba bavuye muri afghanistan mu mezi cumi n'ane ari imbere naho umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yasabye ejo kuwa kane ko hashingwa leta y'ubumwe mu maguru masha kugira bihutire kurwanya ikiza ca korona yongera ategeka ko amashuri yose muri ico gihugu yugarwa umushikiranganji w'amagara y'abantu muri israeli yashikirije ko abantu ijana n'icenda basuzumwe ko banduye korona abandi barenga ibihumbi mirongo itatu na bibiri bashizwe mu kibanza ca bonyene
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti mbibutsa ko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira kandi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri youtube voa radiyo yacu amakuru mu biyaga bigari kubera virusi ya korona u rwanda ruyoboye inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba eyase rwasubitse mu gihe kitazwi iyo yari iteganijwe mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu pierre claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye urwandiko rwarungitswe n'umushikiranganji w'u rwanda ajejwe imigenderanire ruvuga ko mu ntumbero yo kwirinda kwandura canke kwanduza umugera wa korona hafashwe ingingo nyinshi harimwo no gusibya inama zihuza abantu benshi kuri uyu wa kane Vincent Biruta yabwiye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ko ari muri urwo rwego n'inama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere yobaye mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu isibijwe Vincent Biruta avuga ko iyo ngingo ifatiye no ku kamo katewe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ryashinzwe ko iyo ngwara ifatwa nk'ikiza co kwirinda ku rwego rwo hejuru pandemi mu gifaransa u rwanda rutewe amakenga n'ingene ico kiza kiriko kirakwiragira ku isi kandi mu mwanya muto abantu benshi bakahasiga ubuzima u rwanda muri kino gihe nibwo rutwara inama y'abakuru b'ibihugu vya ease rwemeza ko ibihugu byinshi harimwo iby'ako karere byahagaritse ingendo zidakenewe cane cane mu ntumbero yo kwirinda ico kiza ca coronavirus Vincent Biruta ati kubera izo ngingo bishobora gutuma n'ibitigiri vy'abitaba inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC bidakwira yavuze ko n'izindi nama zihuza abantu benshi muri EAC zohagarikwa canke zigakorerwa ku buhinga bwa none bwa video conference aho bikunda uretse abanyafurika y'ubuseruko bakunze kwitaba iyo nama haraza n'abavuye mu bihugu vya burayi aziya na amerika iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya eac yigijwe inyuma mu gihe kitazwi amakuru ijwi rya amerika rifise ni uko yokwize ibibazo nkoramutima bihanze akarere kanatsinda yobaye mu bihe bitoroshe vy'imigenderanire itifashe neza mu bihugu bitatu kuri bitandatu bigize eac aha twavuga nko hagati y'u rwanda n'uburundi canke hagati y'ubuganda n'u rwanda naho kuri uru ruhande ubuganda n'u rwanda bigeze kure mu gutorera inyishu ibibazo bihari uwo mushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u rwanda n'amakungu yaheruka kugira ico avuze kuri uko kutarabana ryiza ku mipaka ko kwagize ingaruka mbi kuri ivyo bihugu n'akarere muri rusangi nk'ibibazo vy'u rwanda na uganda mwagiye munabisoma aho na uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwadindiye hagati y'ibihugu byombi niba nta bucuruzi nta rujya n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u rwanda n'uburundi birumvikana ko bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi cyangwa se bombi zikaba zabaho ariko mu buryo butandukanye imishinga yari iri mu mubara wa ruguru iyo iza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubu ngubu ngira ngo ubukungu bwacu buba bwarateye imbere ariko umuryango ukibereyeho ni ugukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse ubundi mwitwarariko utosigaye inyuma nk'uko amakuru dufise abivuga n'uwerekeye ingene ibiganiro bihuza abarundi byorangizwa ni mu gihe mu mwaka weze umuhuza muri ayo matati benjamin mukapa yahoze atwara igihugu ca tanzania yatanze imihoho uwo mutama mukapa yasize yavuze ko abo bakuru b'ibihugu ba eac bamutanye akazi bakirengagiza kumushigikira kugira ngo ico gikorwa kigende neza isoko ry'amakuru yacu rivuga ko iyo nama yobaye akaryo keza ko kuvugana ico kibazo imbere y'uko uburundi bwinjira mu matora mu mezi abiri ari imbere kuva mu kapa atanze imihoho abakuru b'ibihugu bya eac ntibari bwasubire guhurira hamwe bose ubwa nyuma ni umwitwarariko w'impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo irindwi zahungiye muri tanzania zivuga ko ziburabuzwa mu gihugu kimwe ca eac cazihaye indaro kandi ibindi bihugu nk'u rwanda n'ubuganda iziriyo atampungenge zifise iyi nama yaheruka gusiba kandi kabiri kose yari kuba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze ariko irasiba bisabwe n'igihugu kimwe kitavuzwe ishigwa mu kwezi kwa kabiri guheze yamara naho nyene yahavuye isiba uwujejwe kumenyesha amakuru mu biro bikuru vya eac simon peter owaka yavuze ko ico gihe igihugu ca sudani y'epfo arico casavye ko yosiba ubugira kabiri kuko kiriko kirashiraho leta mfata kibanza iyindi sango y'iyi nama y'abakuru b'ibihugu vya eac izovana n'ingenekiza c'umugera wa korona kiriko kiratuzwa ni mu gihe kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitanu abarenga ibihumbi ijana mirongo itatu na bine bakaba bamaze gufatwa ibitigiri biguma bihindagurika ku mwanya ku mwanya muri abo harimo abarenga ijana bo muri afurika mu bihugu birenga cumi harimo na kongo casabye kwinjira muri eac yamara muri eac nta muntu n'umwe arafatwa n'ico kiza byekirave n'inkuru kigali kubwijwi rya amerika mu burundi kubera virusi ya korona kimwe mu byemezo bya leta ni ugushyira mu kato abantu bavuye mu burayi umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda desire hatungimana aratugezaho iyi nkuru kuva igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatatu uno mwaka aho leta y'uburundi ifatiye ingingo y'uko ihotel source du nil yahoze yitwa meridien ari izohora yakira abantu bavuye mu bihugu bivugwamo cyane indwara ya coronavirus ari byo korea y'umumanuko irani ubutaliyano ubudagi ubufaransa ubuyapani na esipanye kugira babakingire ntibahave banduza abandi muri kino gihe muri iyo hoteli ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buvuga ko hari abantu mirongo itatu na bane kuri uno wa kane mu kiganiro n'abamenyeshamakuru umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga tadendi kumana yamenyesheje ko abantu bose bavuye mu bihugu bigize umuryango wa buraya union européenne bategerezwa gushikira muri iyo hoteli kugira basuzumwe bongere bakingigwe bongere bakurikiranwe n'abaganga arasigura igituma iyo ngingo yafashwe turavye ibiko biraba twasanze nko mu bihugu vya buraya bigoye kumenya neza igihugu umuntu yaje avamwo nico gituma rero uno munsi mu ntumbero yo kuguma dukinga dukingira n'abenegihugu twafashe ingingo y'uko abava muri union européenne bose nabo nyene tuzoca tubashira en quarantaine ibyo rero byerekeye abavuye muri ibihugu bya buraya eka n'uba yarahaciye mu minsi cumi n'ine iheze ikindi nacyo twashaka gushikiriza abenegihugu ni uko gushika ubu atari turabona ko ikimenyetso kijya ndwara kandi yuko bukomeza na cyane cyane kugira isuku ubwo bushikiranganji bwafashe n'izindi ngingo zo gukumira icyo kiza cya coronavirus dushikirizwa na muganga tadendi kumana aha rero turasaba yuko ubu bwa vuba ibigo nuvuga bikoranwamo abantu benshi aha turavuga nk'amashuri ibibuga by'inkino ibiro bya leta cyangwa iby'abigenga aho abantu basengera amahoteli uburiro n'ubunywero amasoko reka mbere n'aho abantu bakunda kugera kwinonora imitsi bari nko muri mu kibanza kimwe yuko bashyiraho uburyo abantu bashobora gukaraba binjiye mu biro bagiye muri ibyo bibanza cyangwa batashe ibyo rero bizadufasha cyane mu gukingana cyane cyane izi ndwara dusanzwe tumenyereye na cyane cyane indwara zifatira mu bihimba by'ihemero kuko murazi yuko gukaraba n'amazi meza n'isabune bikinga indwara nyinshi n'iyi ya coronavirus tutayisize inyuma iyo hoteli suse du Nil ubu ikaba icunzwe n'abapolisi bajejwe gutabara vyihuta jemiya kugira ntihagire umuntu yohirahira ngo ahinjire abarekuriye kuhashika n'abaganga gusa bakurikirana abo bantu baba bahashikiye bazanwa n'imodokari zabigenewe desire atungimana kigali ijwi rya amerika uburenganzira bwa muntu noneho minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yasohoye raporo y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku rwanda ivuga ko ubutegetsi bwikiza abatavuga rumwe nabwo umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana yadusomeye iyi raporo ni raporo ngarukamwaka igaragaza uburyo ibihugu hirya no hino ku isi byashyize mu bikorwa amategeko n'amabwiriza aho umuntu ubwisanzure n'uburenganzira busesuye muri byose yemererwa n'amategeko ku bireba u rwanda iyi raporo igizwe n'ibice birindwi igaragaza ko muri rusange hashyizweho amategeko asobanutse arebana n'uburenganzira bwa muntu ariko rimwe na rimwe ntiyubahirizwe uko bikwiye reka noneho tunyure muri izi ngingo uko ari irindwi zirimo irebana no kubahiriza ubusugire bwa muntu akarindwa kuvutswa ubuzima n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko cyangwa kwicwa ku mpamvu za politike uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kunenga ibitagenda uburenganzira mu bya politike ingingo irebana no guhana ruswa n'abakozi ba leta bagaragayeho amanyanga uburyo guverinoma iha umwanya imiryango mpuzamahanga n'imiryango itari iya leta ngo ikora iperereza ku bibazo by'ubura bwa muntu kutavangurwa no kudahabwa akato muri sosiyete kimwe no gukumira icuruzwa ry'abantu n'ingingo irebana n'uburenganzira bw'umukozi iyi raporo itunga agatoki ubutegetsi ko bwishe cyangwa bwagize uruhare mu mfu z'abantu batandukanye nk'u rwa anselme mutuyimana n'abandi bagiye bahurirwa irengero biganjemo abayoboke b'ishyaka fdu inkingi ritaremerwa gukorera mu rwanda ivuga kandi ko hakiri abantu benshi bafungwa binyuranyije n'amategeko abandi inzego z'umutekano zikabakorera ibikorwa mbabazamubiri n'iyicarubozo mu gihe zibavanamo amakuru bamwe mu bagejejwe imbere y'ubutabera ngo bagiye bagaragariza urukiko ko bakorewe iyicarubozo ubwo bafungwaga ariko ntihagire umucamanza n'umwe utegeka ko bikorwaho iperereza cyangwa ngo ateshe agaciro ibimenyetso ubugenzacyaha bwabonye bukoresheje iyicarubozo nk'uko baregwa bagiye babigaragaza nta n'umukozi n'umwe mu nzego z'umutekano za leta wigeze aburanishwa akurikiranyweho iyicarubozo ni mu gihe nyamara itegeko nshinga ry'u rwanda ribuze iyicarubozo iryo ari ryo ryose ndetse n'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda cyavuguruwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani giteganya ko umuntu wese uhamwe n'icyaha cy'iyicarubozo akatirwa gufungwa imyaka iri hagati ya makumyabiri na makumyabiri n'itanu kandi mu gihe umukozi wa leta hamwe n'iyicarubozo mu gihe ari mu nshingano ze ahanishwa gufunga ubuzima bwe bwose raporo ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika igaragaza ko hari abantu batabwa muri yombi bakanafungwa hadakurikijwe amategeko yerekana ko hari abafungwa amezi runaka bataragezwa imbere y'ubutabera cyane cyane y'ibyaha bakekwaho birebana n'umutekano ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo kugira uruhare mu bikorwa bya politike iyi raporo yerekana ko ishyaka rpf inkotanyi riri ku butegetsi n'ayandi abiri arishyigikiye asa nk'ayihariye imyanya mu matora y'abadepite yabaye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ishyaka riri ku butegetsi ryihariye imyanya mirongo ine kuri mirongo itanu n'itatu yagombaga gutorerwa ishyaka psd ritsindira imyanya itanu naho pl ritsindira imyanya ine naho amashyaka green party na ps imberakuri ataragiraga intebe n'imwe mu nteko ishinga amategeko abona intebe ebyiri ebyiri kuri buri shyaka iyi raporo yerekana ko amashyaka yegamiye iriri ku butegetsi akora mu bwisanzure ugereranyije n'atagendera mu murongo umwe naryo igatanga ingero ku barwanashyaka b'ishyaka fdu inkingi ritaremererwa gukorera mu rwanda bagiye bapfa impfu y'isi z'amayobera inerekana ko guverinoma y'u rwanda yagiye igerageza gukurikirana abanyapolitike batavuga rumwe nayo baba mu mahanga ivuga ko mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize afurika y'epfo yoherereje u rwanda impapuro zisaba guta muri yombi abanyarwanda babiri bakekwaho kuba aribo bishe patrick karegeya bamusanze muri hoteli johannesburg yerekana ko ibitangazamakuru byanditse ko itsinda ry'inzobere mu iperereza zo muri afurika y'epfo zanditse inyandiko ihamya ko guverinoma y'u rwanda yagize uruhare mu iyicwa rya koloneli patrick karegeya no mu kugerageza kwica generali kayumba nyamwasa wahoze ari umugaba w'ingabo z'u rwanda raporo ya departema ya amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yerekana ko imiryango y'imbere mu gihugu na mpuzamahanga ikora ku bireba n'uburenganzira bwa muntu ihura n'inzitizi zikomeye mu mikorere yayo kuko ngo ubutegetsi bw'u rwanda butihanganira abashyira hanze ibirebana n'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu imwe mu miryango nka human rights watch ivuga ko ibikorwa byabo byabaga bigenzurirwa hafi n'inzego z'umutekano ku buryo hari bimwe na bimwe bifatagaho ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore naryo iyi raporo rikomozaho ko rikigaragara henshi mu gihugu nubwo amategeko abihana ahari ndetse hakaba n'ubushake bwa politiki bwo kubirandura ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakozi iyi raporo yerekana ko hakiri inzitizi nyinshi ku birebana no kwishyira hamwe kw'abakozi guhabwa ibiruhuko kwishyurirwa imisanzu y'ubwiteganyirize cyane cyane mu bikorera guhemberwa amasaha y'ikirenga gushyiraho umushahara fatizo n'ibindi biteganywa n'amategeko u rwanda ariko ruhakana ibi byose ruvuga ko ari ibihimbano mu magambo ye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda bwana olivier nduhungirehe yabwiye ijwi rya amerika ko batari bishya avuga ko departema ya amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga isohora bene izi raporo buri mwaka bityo ko nta mpamvu yo kugira icyo babivugaho mu rwanda amanota y'abakora ibizame byo gusaba akazi arahindurwa noneho akazi kagahabwa abatagatindiye asumita kaboyi araduha inkuru irambuye kuri uyu wa kane komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda yatse ibisobanuro umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa kigali rariga ku bibazo byagaragaye muri raporo ya komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta ku byerekeranye n'imikoreshereze y'ibizamini byo mu nzego z'ibanze komisiyo yagaragaje ko mu turere twa kayonza na rwamagana hagaragaye umubare w'abakozi bakoze ibizamini bakagenda bongererwa amanota bigatuma bahabwa imyanya kandi atari bo bayitsindiye hatanzwe ingero z'abakozi bagera kuri batanu bagiye bagira amanota make ariko bikaza kurangira aribo baje imbere mu batsinze ibizamini by'akazi abagize komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko bagaragaje ko amakosa nk'aya aba arimo ruswa rwose kariya karere ka kayonza kakoze amakosa adakwiriye kwihanganirwa ibi ngibi ntabwo bitaniye n'ubundi busambo tujya tubona nanone hari uyu wa nyuma muri kayonza uwantegeye urivi nawe yarongerewe hafi amanota cumi n'abiri yari afite cumi n'ane kuri mirongo itanu batangaza mirongo itatu n'atandatu kuri mirongo itanu ntabwo taransiparensi yaba irimo muri ibi bikorwa ahangaha niho usanga hajemo ruswa ibi bintu bitesha agaciro imirimo myiza ikorwa yaba iyo mukora mwebwe muri rariga yaba ikorwa n'akarere yaba n'ikorwa n'igihugu muri rusange ubu umuntu usomeye raporo akabona ko hari umuntu wibonera amanota y'atandatu akabona mirongo inyuma bakamwongera ka mirongo itatu n'atanu niho havaho za sipekirasiyo y'uko abantu bongererwa amanota turashaka kugira ngo tumenye mu biganiro mwagiranye umuntu wakoze iri kosa akava ku manota atandatu akamuhindurira akamuha mirongo itatu n'atanu kuri mirongo itanu atayakorerwa umuyobozi wa rariga ngendahimana radisilasi yavuze ko nabo bamenye aya makosa kandi ko abantu bose bari bashyizwe muri iyi myanya mu buryo butubahirije amategeko bamaze kuyivanwamo gusa uyu muyobozi asobanura ko bifashishije izindi nzego batangiye gukurikirana abantu bose baba barabigizemo uruhare izi kesi zindi z'amanota yahinduwe muri kayonza twabonye ari kesi zizenda kumera kimwe zose kumva zizakurikiranirwa hamwe uko byagenze rero ubwo ntabwo twabwira ngo byagenze gutya ko natwe nk'uko akarere ka kayonza kabitweretse ejo bundi mu kwezi kwa kabiri mu by'ukuri banabitwereka n'amakayi twararangije kuyaboherereza dusuzumye raporo ya komisiyo n'ibimenyetso by'ibanze bikubiye kuri ayo makayi n'amanota yatangajwe twumvikanye n'akarere ko mbere na mbere umwanzuro wasabwe na komisiyo y'abakozi ba leta ubanza ugashyirwa mu bikorwa kuko ibizakorwa byose ntabwo bizavanaho amakosa yagaragajwe kandi afite ibimenyetso bifatika igisigaye ni ukuvuga ngo ibintu byakozwe nande yari agamije iki byagenze gute arahanwa gute ariko ibyo ngibyo ntabwo bivanaho ko abantu bagiye mu mwanya mu buryo budakurikije amategeko bo babanza bakavanwamo ibindi bikaba gukurikirana babigizemo uruhare buri mwaka komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta igaragaza muri raporo yayo amakosa aboneka mu itangwa ry'akazi raporo y'iyi komisiyo y'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda yagaragaje inzego za leta zagiye zitanga ikizamini cy'akazi zikagabanya amanota ya bamwe mu bakandida abandi bakandida bakayongererwa komisiyo y'abakozi ba leta yari yatangaje ko iyo basesenguye iki kibazo basanga bongererwa amanota abandi bakayagabanyirizwa haba harimo ruswa n'itonesha iyi komisiyo isobanura aho kugeza ubu bataramenya aho aya manota ahindurirwa gusa bakavuga ko bamwe mu bafatiwe muri ibi byaha hari abirukanywe burundu ndetse ko hari n'abahawe ibindi bihano mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda komisiyo y'abakozi ba leta ivuga ko yakiriye ubujurire magana atandatu na bubiri bushingiye ku kutanyurwa n'amanota abakora ibizamini bagiye bahabwa ruswa mu mitangire y'akazi ka leta iravugwa mu gihe u rwanda ruherutse gushyirwa ku mwanya wa kane muri afurika mu bihugu bikomeje guhashya ruswa uyu mwanya rwawushyizwemo n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane ku rwego rw'isi u rwanda kandi rwaje ku mwanya wa mbere muri afurika y'iburasirazuba mu bihugu bigerageza guhangana na ruswa Asumta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali inshuti banywanyi ndabashimiye cyane rwose ni aha tubaye dushoreje aya makuru yo muri iki gitondo ariko porogaramu za radiyo yanyu nk'uko mubizi zirakomeza umunsi wose by'umwihariko ntimucikwe na cya kiganiro cyanyu murisanga guhera saa kumi uyu munsi insanganyamatsiko ni ku isoko ry'imari mu rwanda mugirire umunsi mwiza murakarama
my local If you want me, follow my lead. Turn around and turn around. Give it to me now. I'm tempted to touch, baby girl. Tempted to touch. Oh yeah. Tempted to touch, baby girl. Tempted to touch. Oh yeah. Hurry up, hurry up now. Give it to me nice and slow. Bring it up, bring it up now. Give it to me, baby. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my, got to get Let's go down, down, go crazy tonight. Go crazy tonight. Go crazy tonight. Let's go down, down, go crazy tonight. Go crazy tonight. Go crazy tonight. Too much, too much, too much. I wanna love you too much.